dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje hano i washington muri kumwe nanjye tiyene karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi mu burundi ibikorwa bya komisiyo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severi birakomeje inshingano za mbere zo gutohoza z'iyi komisiyo yashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na kane zisa n'izimaze kurangira musenyeri jean louis nahimana wahoze arongoye komisiyo yemeza ko kunywanisha abarundi bishoboka nubwo mu gihugu hakiboneka ibibazo n'amakimbirane bishingiye kuri politiki musenyeri nahimana aheruka umujyi wa fribourg mu budage aho yatanze ikiganiro ku bijyanye n'ubutabera ubworoherane ukuri no kunywanisha niho yabonaniye na mugenzi wacu eroge wirikaneza niwe duharira uyu munsi ikiganiro dusangira ijambo mugenzi wacu eroge wirikaneza yabanje kumubaza ku mwanzuro n'isomo n'ikigwa yakuye mu nshingano yari yahawe ego igikorwa cyo gusubiza hamwe ni igikorwa kitoroshe kitoroshe kuko iyo abantu bacanyemwo cyane cyane mu gihugu cyabayemo ubwicanyi mbere novuga ntibwagahomera bunwa inkurikizi ni nyinshi hari ibyaha bikomeretsa ku mutima cyane cyane mu burundi habaye ibyaha byagiye birisubiriza mbere ntihagire igikorwa kugira ngo batunganirize abakozwe ko n'amahano murumva ko rero atari igikorwa umuntu akora mu munsi umwe igikorwa gisaba guhoza ko ni igikorwa gisaba yuko abantu bakora mu mutekano kumbure ibyotuma abantu basubira gukomereka ku mutima byahavuye igikorwa rero nongera nicyo gusubiza hamwe kirashoboka mbere abarundi si aba mbere bashikiwe n'amahano turazi byabaye mu bindi bihugu ariko turabona yuko haragera igihe abantu bakagira bati ntitwo abanyororo ngo twiyugaranire muri kahise bigashika rero igihe abantu bahaguruka bagira bati dukorere ubuzima dusubize hamwe nogira nti rero mu burundi biragoye hari ukwizerana kwarakomeretse urukundo rurakomereka ariko hariho ibindi bimenyetso novuga ntibyerekana yuko abarundi bifuza gutera intambwe yo gusubiza hamwe no kubana mu mahoro hari abavuga bati iki nticyari cyo gihe cy'uko umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ubandanya ibikorwa canke ushirwaho bakavuga bafatiye ku njyana zatanguye mu mwaka bibiri na cumi na gatanu ibi vyumva gute siko ndabibona kuko iyo ibintu bimeze nabi hari amatati ni naho hakenerwa abashingantahe bagira bati ibyo bintu ntibibereye maze bagahaguruka bagahagarira amahoro nibaza ko rero abavuga uko ayo mahoro atarondewe ibi bihe bigoye turimwo tutabihinduye none wumva ari ndazobihindura nibaza ko rero ibyo ahubwo ari ikimenyetso cerekana kwa kutizerana kubera amabi twagiye turacamwo kandi kumbura amabi n'uyu munsi atarahagarara abantu rero bagafatira ku byo bariko barabona bakagira bati nticari igihe ariko rero sinubacira urubanza nogira ntikumbure hariho ibikorwa bikenewe gukorwa kugira ngo bidufashe gutegura uko gusubiza hamwe kugira ngo gushoboke ngira abavuga uko nibyo baba bashaka kuvuga cyane cyane nk'ikibazo kijanye n'umutekano murabona ejo bundi mu bihumbi na cumi na gatanu uwo mugwi umaze kujaho ega benshi baribagira ko izi njyane turimo uyu munsi ibibazo byadutse byaje inyuma uwo mugwi umaze kujaho nibaza ko rero umuntu yogeguza mu kuvuga niko hariho ibibazo by'umutekano bihari ntawo bideha ngo abice iruhande hariho abarundi batari bake ku mvo nyinshi zitandukanye bahunze igihugu kandi kumbure nabo nyene bo kwipfuje kugira gutanga intererano yabo muri ico gikorwa kugira ngo kigende neza mugabo rero bikaca bifatiraho bamwe ko batari mu gihugu bakagira bati ko ari uko reka tubibure twese naho ibintu bitameze neza hariho ibishobora kuba birakogwa nkunda gutanga akarorero kumbure katajanye rwose n'ikibazo warumbajije mugabo gashobora kudufasha gutegera ingene ico gikorwa cokogwa nkunda gufatira akarorero ku muvyeyi yiteze ikibondo yibungenze ntarindira ko umwana avuka kugira ngo amugurire uduhuzu amutegurire akabereso uwo mwana ataranabaho atazi nuko azobaho aba aritegura eh, uwo mwana akazoshikira mu muryango wamwiteguriye kandi agashika mu kanyamuneza kandi bamwiteze n'igikorwa c'amahoro nuko nyene Eh, hariho ibishobora kuba birakogwa bidufasha gutegura inzira yo gusubiza hamwe eh, neza nico gituma no tera akama ahubwo abarundi ko hako biyugaranira mu mu mubabaro mu bibazo barimwo ahubwo bogira bati ni igiki twokora kugira ngo abarundi dushobore gusubiza hamwe kuko eh, abarundi tudasubije hamwe n'igihugu ki- ki- kizopfa eh, gihere Eh, birakenewe ko rero abantu twikubita agashi twinanata eh, tukava muri ibyo byose bitugose eh, bitubuza kuba abatumwa b'amahoro bakorera amahoro mu gihugu cyacu mu kigo watanze wagarutse cyane urashimangira uvuga uti sinirengagije ko abantu bahuye n'amabi babuze abantu bakorewe amahano tubavuga cyane tukanabereka ko turi ko tubaronderera ukuri umugabo uranongera ko uti burya n'abakoze ayo mahano ntidukwiye kubigiza inyuma nabo nyine tubakeneye kumva ukuri kwabo none nabo barafite ukuri Ego cyane eh, kuko eh, iki gikorwa turimwo kumbure niho abantu benshi kumbure batarategera neza intumbero y'ubutungane bw'inyuma y'intambara Eh, ubutungane bw'inyuma y'intambara si ubutungane burondera guhasha uwo aba yagirizwa ibi canke biriya Eh, ubutungane bw'inyuma y'intambara Eh, ni igikorwa ahubwo gituma abantu bahurira hamwe eh, abo bacanyemwo iryo bere ryayaza abavukana bagasubiranamwo bagira bati mbega tworandurana gute n'imizi ibyo bintu byatwinjiranye tugasubiranamwo tukicana ntibize bisubire kugaruka ukuri rero turondera eh, si ugushira ahabona gusa amabi yakozwe ayo yonogira ntibiroroshe no ku- abantu barapfuye abantu barahunze hariho abatotejwe abahohotewe ibyo ni ibintu byoroshe kubona mugabe icabiteye Eh, naho namangira nti ukuri kw'abakozwe ko n'amahano kurakenewe cyane rwose ariko ntigukwiye kugira ngo kudufashe gutegera inzira ibyo bintu byazananyemwo ingene byakozwe igituma ayo mahano eh, yashitse agatuma abarundi dusesa Eh, kuko muzabona ko nk'ibi by'amacakubiri eh, yadushikiye mu burundi inyigisho zirashobora kuza zikigishwa mu gihugu cose hamwe zigafata ahandi ntizifate ikibazo rero umuntu aca yibaza ni kuki muri rya ntara eh, izo nyigisho zafasha abantu bakicana ariko ahandi bagashobora kuzigama ubumwe bagafatana mu nda bakikingira ibyo bintu ico turondera rero eh, mbere nashaka gusaba abarundi benshi cane cane eh, na jewe ndi mu bantu baharanira ubutungane bifuza ko eh, ukudahana vyoranduranwa n'imizi ariko eh, nabuze nti nitwahasha gusa eh, amahano tukaraba uwakorewe iki mugabo tudashoboye kumenya ibyo bintu aho byazananye nico gituma rero abagize uruhara nabo muri ayo mabi turakeneye kumenya ingene ibyo bintu aho babikuye aba izo nyigisho iyo zaje zizanana ayo manama aho yagiriwe ico yari agamije uko kuri rero ubwo ruhande rundi rw'ukuri eh, abakoze uko n'amahano ntako bazi bo babonye babura ababo babonye umunsi umwe senaka asohoka akagenda ntiyagaruka Eh, barababaye hari abataragandara benshi Eh, nico gituma rero mbere ngira nti ni igikorwa kitoroshe nuko kuri kugira ngo kuja habona kumenyekane bikenewe ko haba urwego rudufasha gukingira eh, abo bakozwe ko n'amahano canke ivyabona kuko eh, abantu basubiranyemwo abantu bakoze amahano hariho benshi batinya kuko kuri kuja habona mugabo benshi baribagira ko n'uwo muntu yo barabigizemwo uruhara nawe nyene akeneye gukingigwa kugira ngo ashobore kuza gushinga intahe Eh, nibaza ko rero ukuri kufise impande nyinshi cyane kumbure zitangana sindiko ndavuga ko umuntu yo eh, bafatira ku rugero rumwe Eh, mugabo mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ibyo byashitse birakenewe ko abo nabo batuyagira ingene ibyo bintu byabashikiye ingene babibayemwo birakenewe yuko tutagarukiriza mbere gusa ngaho dutohoza tukaraba mbega ko leta eh, mu bisanzwe igikorwa cayo ari co gukingira eh, abanyagihugu o- baronderera umutekano agateka kabo ntigahonyangwe mbega ni igiki cabuze mu ndinganizo ya leta nivyo nita dysfonctionnement de l'appareil de l'etat kandi ivyo navyo ni vyinshi Eh, cane cane mu gihugu giciyemwo n'urwimo hari aho ibintu biparangana ugasanga nk'urwaruka eh, ruriko rukoreshwa ibikorwa vya gisirikare ugasanga umusivili ariko akora igikorwa c'umupolisi ugasanga musitanteri canke buramatari yacitse procureur ugasanga hageze igihe eh, indinganizo y'igihugu ya leta yononekaye ibyo byose rero ni ibintu bidufasha kumenya ibyabaye eh, ingene ibintu byari byifashe eh, ico gihe intwaro indinganizo kugira ngo dufatiye ngaho dushobore kubogora eh, ivyononekaye no kuzitira ntibize bisubire gushika Eh, naho rero ngira nti ukuri ku- turondera muri uwo mugwi wo gutohoza ukuri no kurekuriranira ni ukuri eh, navuga nti gushikirizwa n'imigwi itatu Eh, ha- umugwi wa mbere ukomeye ni abo nyene bahohotewe mu iteka ryabo gateka kabo kagahonyangwa bakozwe ko n'amahano umugwi wa kabiri ni abo babigizemo uruhara mbega nka naka yoba yagiye mu bwicanyi ashobora kuba ari umusirikare agira ati jewe nagamburutse eh, amategeko y'uwungurira kandi n'ibyo nemeye kugamburuka aho bantumye ndagenda hose ashobora kuba eh, ari ubwicanyi bufatiye ku rwanko ruvuye ku moko kagira ati harabaye amanama mu mugambwe kanaka aza yigisha kwanka ubundi bwoko imvo ni nyinshi zishobora gutuma abantu bicana bakamarana igikorwa rero nuvuga ntico kurondera ukuri ni igikorwa gisaba kumviriza impande zose kuko mu bintu eh, n'abakoze ko n'amahano bakeneye eh, si ugutunganizwa gusa muri sentare uzobona ko mbere mu bibazo twagize Eh, hari benshi bahindukirije umugongo eh, baranka kuza gukorana n'uwo mugwi eh, bitwaje ngo nuko atasentare ihari nogira nti na jene mu bantu bashigikiye ubutumwa nabivuze ariko umuntu yakomeretse ku mutima mu byo akeneye si ubutungane gusa hariho ibindi bikomeye ica mbere akeneye umuntu amwumviriza Eh, cane cane nk'abo bantu bakozwe ko n'amahano eh, ugasanga nta n'uruhusha rwo kuririra ababo ngo bagandare mu kirundi simone nyene bivuga ko gusa ko igihugu cemera statut de victime ni intambwe ya mbere abantu benshi bakeneye bagira ati je narahohotewe nariciwe ariko nta n'umwe yemera nta n'umwe yemera umubabaro mfise igikomere canje mfise ngendana ica kabiri iyo umuntu avuze araruhuka kuko ico gikomere kirakeneye kuvugwa hanyuma si ivyo gusa ubutungane kumbure buzoza buhasha buhana mugabo bari bagira ko nk'urya mupfakazi nyina w'abana yiciwe umugabo hariho izindi nkurikizi zikomeye cyane twabonye no muri ibi bikorwa mu bo twagiye turumviriza ukaca usanga umwana baramusahuye kazoza kiwe uwo se yahora amurihira ishuri uwo mwana yahora agwara se agashobora kuja kumuvuza ibyo benshi ntibabibona hariho inkurikizi mu bijanye n'ubuzima n'ubutunzi uwo muntu apfuye ari umukozi w'igihugu Eh, umuntu yishe eh, ntanyaza ubuzima gusa umuntu ariko asahuye n'igihugu umukozi yogiteje imbere urumva ko urupfu rw'umuntu umwe rushobora kugira inkurikizi ku gihugu cose Eh, arico gituma rero mu butungane bw'inyuma y'intambara turondera gutunganiriza eh, egome wahohotewe mugabo n'umuryango wo mu gihugu eh, umubano usanga warakomeretse nawo arico gituma rero ibikorwa by'uwo mu- mugwi nk'uyu bisaba bigerageza gusubiza eh, mu buryo imigenderanire abantu bari bafitaniye ingene bari babanye neza imbere y'uko eh, ayo mahano eh, agwa ku gihugu kuko umuntu ash- agi- agira kubura akagira gukomereka ku mutima akagwara akabonge ugasanga ahantu baritwengera ngo naka n'umusazi eh, yaragwaye mu mutwe batazi ko ibyo byose ari inkurikizi eh, y'ayo mahano yaciyemwo nicyo gituma rero jewe mbwira abo bose bashaka gufasha abakozwe ko n'amahano ko batoza gusa baraba uruhande rumwe gusa mbwa bamenye ko uwo muntu akeneye ibintu byinshi cyane rwose eh, mbere si we gusa n'igihugu kandi amahano twe- twe turondera gukorera ko si ubwo bwicanyi gusa fata nk'akarero nk'umuntu muri leta yonyuruza imi amahera yari yagenewe kugura imiti ya malariya iyo malariya ikaciza ikarigita abantu ugasanga intara abantu ba- intara yose abantu barahonye ni ubundi buryo bwo guhohotera agateka kazina muntu kandi kumbura umuntu atishe eh, umuntu ngo asese amaraso ibaze uwo muntu ashira novuga ntiyakoresha akarenganyo Eh, ugasanga hariho umu- uruha- umugwi w'abantu cyangwa ubwoko cyangwa umuryango ubaye mu bukene butagira izina uwo muntu akabura icyo yiha n'icaho umuryango wiwe umwana yagwara ntashobore kumuvuza ni ubundi buryo novuga ntinita eh, bwo kubuza umutekano abantu ko umutekano gusa eh, si uwufatiye ku ku kwica abantu umuntu urashobora kumwica ahagaze Eh, mu gihe umubujije uburyo eh, bwo kubaho neza bwo kwiteza imbere kandi icyo gihugu imana yadusangije yari yaduhaye ibidukwiye ego mu kanya wavuze abataye umugongo mugwi navuga nti nk'abawinubye mu myaka itanu irenga gato wamaze uri hejuru y'uwo mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watubwira muri make ibintu byakunezereye kurusha mu ngendo wagize mu gihugu no hanze n'ibyo wakoze niba ibyo wabonye uvuga uti ibi byarambabaje kurusha ibindi Ego nogera ni mu bibazo eh, bya mbere eh, biteye ikibazo ariko kandi biteye igomwe eh, nash- nakunze eh, ni ingene abantu eh, benshi eh, tuduza uturimbi n'impome hagati yacu kuko dutinya kuganira dutinya kuyaga Eh, umugwi eh, jewe nawugiyemwo nzi ibibazo Eh, biri mu gihugu eh, nzi ko uwo mugwi uteye ibibazo abantu batawumvikanako ariko byose narabona yuko biva kuri uko kutaganira kuri uko kudashyira hamwe Eh, twashoboye kuga- ko- gutunganya ibiganiro n'imigwi myinshi n'abanyepolitike tukabahuza twarahuye n'abari mu nzego za gisirikare mu nzego z'igipolisi kugira ngo Eh, zijejwe umutekano kugira ngo turabire hamwe Eh, ubwa mbere tubanze twumvirize dutegera amarira ya bene wacu dufatiye ku nkurikizi zishikira imiryango zishikira abantu no kuraba uruhara bamwe n'abandi twoba tubifisemwo eh, mfatiye ku cyo nita memoire institutionnelle nk'umugwi noba ndimwo nakuriyemwo wa politike canke mu nzego z'igihugu ariko kandi tukarabira hamwe n'uruhara rw'umuntu eh, ku gatwe kiwe narabonye yuko eh, gusubiza hamwe birashoboka ikibuze kitarakunda ni uko abantu bicarana ni uko abantu barabira hamwe amabi ashikira igihugu cacu mu ntumbero yo kurabira hamwe kazoza eh, keza k'abana bariko baravuka uyu munsi n'urwaruka rw'ejo narabonye ko rero ibiganiro bikunda Eh, hari benshi natangu- twatanguye uwo mugwi batawizeye kandi nivyo birumvikana mu gihugu caciyemwo amahano kandi yashikiye abarundi agakorwa n'abarundi vyarumvikana ko mu ntango abari bari muri uwo mugwi berekana ico bamaze n'ico bagamije iyo umuntu akoze neza iyo umuntu ahuye n'abantu akabasigurira narabonye yuko abarundi bakeneye umuntu abahumuriza Abake- abarundi bakeneye umuntu abereka inzira iyo nzira bamaze kubona ko ari nziza irondera neza zina murundi wese narabonye yuko bayikurikira Eh, icya kabiri ni uko mu gihugu caciyemo amahano eh, agoye n'ivumwe nk'iryaciye mu burundi hari aho inabi isa n'iyiganje tukibagira ko hariho ibimenyetso by'umwizero ko abarundi bose batemera amacakubiri abarundi bose batakurikiye inzira y'ubwicanyi n'urwango ibyo rero nogera ntibyaraduhimbaye cyane ko twaraciye mu gihugu cyose twaragendeye umutumba ku wundi uko imitumba ishika ibihumbi bitatu n'iyindi igize uburundi mu kintu cyadunezereye cyane kandi ngira cyo dusubiza umwizero ni ukubona ingene abarundi bagiye barashingira intahe ababanyi n'abantu batari bake bitanze kugira ngo bakingire ubuzima bakingiye abandi kandi barahari ni benshi cyane mbere bonyine bagasaba ati nka naka na naka hari n'abatakiriho ati twoshimishwa nuko ejo abo bantu amazina yabo yoje ahabona intahe yabo yomenyekana mu burundi kugira ngo tubone ko uburundi n'ejo bugifise abagabo bugifise abashingantahe b'umutima base barankiriza iyo nzira y'amacakubiri n'ubwicanyi Eh, nibaza ko rero eh, ni byinshi cyane byo dufasha gusubira kugira umwizero no kubona ko bishoboka yuko eh, abarundi twinanata tugasubira gusanura iki gihugu cyacu cyasambutse kugira ngo dusubire kucubaka dushize hamwe maze abarundi bose bagukigwe abarundi bose bagira ikibanza eh, bagira iteka n'itekane mu babo no mu byabo wowe uri mu bantu bakozwe ko n'amagume uburundi bwaciyemo mu mwaka w'ibihumbi magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri wabuze umubyeyi nubwo wihebeye imana uguma uri umuntu muri ibi bikorwa ntawe washika ukumva uti abashushanywa n'abakoze birya cyangwa ngeze ku buhamya bw'ibi byerekeye umubyeyi ntawumva umengo washikaho nawe urengera icyo gikorwa ukumva umengo wasa n'ubasubiza mu ndumane sinokwishima cyangwa nishimirize ariko nongera nti naragize amahirwe n'amayira imana yancishijemwo jewe mfise ababyeyi babiri bava muri ayo moko yose mfise inshuti mfise bene wacu mfise umuryango mu mpande zose kandi na- nkaba navukiye mu muryango ushize hamwe mu muryango wagutse mu muryango ukundana ku buryo rero nogira nti muri jewe jewe ku gatwe kanje nakuranye ibibazo byo gutegera ingene abantu bamwe eh, mu gihugu nk'uburundi basanzwe babana bas- basangiye ivomo rimwe bakabana ku mutumba umwe eh, mbere bamwe bakabana no mu nzu imwe bakanywana bagasangira amaraso nakuranye ibibazo byo gutegera ubwicanyi bushoboka gute urwanko rufatiye ku moko rushoboka gute kandi abarundi atari ko tubayeho nkiri muto rero nogira nti je narategereye ko ubwicanyi n'amacakubiri nari mu barundi ubwicanyi n'amacakubiri ari mu bategetsi babi e- elite extremiste ari ako kagwi gatoyi kubera inyungu zifatiye ku kwikunda kubi bashobora kugira umugambi ubisha ugayitse wo kurondera inyungu no kurira ku bitugu bya bene wabo abarundi rero si babi Eh, nakubwiye yuko imbere yuko nihebera imana imbere yuko ndonka indero naronse navukiye muri eh, muri iyo realite eh, y'abantu bashize hamwe banywana barahuriranira bahana abageni basangira imanza aricyo gituma yo nama nategereye ko hakiri kare ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa ntibuva mu banyagihugu buva ku ku bantu bakora amabi bakinyegeza inyuma y'amoko bakaja muri bya bindi twita globalization hanyuma abantu benshi bakagwa muri uwo mutego wo guca bagiriza ubwoko hakuja kurondera nyabuna bagiye nyene bafise uruhara muri ayo mahano n'ubwicanyi ico nico ca mbere nokubwira nemera Eh, ica kabiri naho wabivuze wewe hariho indero umuntu aronka ingene agiye arara arabasosiyalize hariho uko kwemera ari nako nigisha ko je nigisha nemera ko abantu mu budasa bwacu eh, mu mihingo myinshi itandukanye eh, dutuvamwo imana yashatse kutugira igihugu cayo mu isezerano ryayo kutugira igihugu kimwe igihugu c'abantu bikwije ubuntu iteka ubupfasoni ubushingantahe ari nacyo kidutandukanya n'inyamaswa ico niyo nzira narerewemwo nakuzemwo kandi ni nayo nahamagariwe gushingira intahe no kwigisha ku mahano naho yanshikiye jewe ubwanje sinoyagira ngo nce iruhande ndabica iruhande habe namba ariko eh, novuga nti mu byo nabayemwo kandi kumbure jewe eh, ndi umusaseredoti uyu munsi ndi mu bantu bagize amahirwe muri iki gihugu c'u Burundi mbere kurusha n'abatashikiwe n'ibyago byaciye muri iki gihugu cari naciyemwo ntaco nabuze nari kuronka iyo ngumana umuvyeyi uwo nyene wavuze narize amashuri neza Eh, n'abo tuvukana bose barize amashuri mvukana n'abaganga batatu hari abagize- abize gushaka ku madogitora bakora mu ahantu hakomeye egome hariho ubwo bubabare hariho iyo shoke yo kubura uwo wakunda ariko nta nkurikizi niniya cyane ni ubuntu nagiriwe nagiriwe n'imana nta buhinga burimwo ku buryo rero byatumye ngira ahubwo umutima w'ukwanka n'ukwankiriza inabi kuko ndabya aho nabaye nakuriye hariho abababaye cyane kundusha mbere ni- ndahakura n'umutima wo kurwanya no guharanira agateka kazina muntu amahano yo naciyemwo sayi wanje jewe naga ni amahano yaciye ku burundi ni amahano akeneye ko abarundi bahaguruka kugira ngo ibyo bintu ntibisubire eh, gushikira iki gihugu Eh, nama ndabivuga nti twese abarundi turafise umwenda umwenda dufitiye abo bantu bose bahohotewe bazira ubusa bazira icyo imana yabagize umuntu ateza kurwana urwo rugamba atiraba we mugabo agwanira iteka ry'igihugu agwanira izina ry'igihugu uciwe mugabo turafitiye n'umwenda abana bariko baravuka uyu munsi nitwaba twebwe twakuriye mu buzima bugoye eh, ndabibwire n'abandi barundi bavyumve nta burenganzira dufise bwo kuraga abana bacu n'abazovuka ejo amahano twakuriyemwo igihugu rero nogira nti ico ari cyo cose ubushinga ntahe ntibubonekera mu bibazo nk'ivyo o, ibibazo byo bizokwamaho mugabo ikizokwereka ko abarundi twakuze abarundi turi abashinga ntahe ni ingene duhangana n'ibibazo mwene ibyo turondera ineza ya bene wacu ineza nkuru y'igihugu jewe ni niyo ntumbere ubuzima bwanje mbere no kwipfuza ko tuyisangira n'abarundi bose akabazo ka nyuma watwaye umugwi severe igihugu kiri mu njyane koko n'abagifasha bafitanye imigenderanire mibi mbere bagiteye umugongo batagifasha ibyo bituma n'umugwi utaronka uburyo wari ukwiye mu bisanzwe kuronka naho muri kamere nzi ko udakunda kwishyira hejuru uraba ibyo wageze ko wavuga uti no kwiha amanota angana gute Eh, biragoye kwiha amanota ariko nashaka mbanze ngaruke gatoyi kuri ico kibazo kubona ingene abofashije uburundi bahavuye bahindukiriza umugongo kubera ibibazo bya politike nahakuye icigwa kinini cegera ko atabuzokunda uburundi kurusha umurundi abantu baradufasha mugabo badufasha kuko nabo biteze izindi nyungu baritiranije ibibazo biciye mu gihugu mbere novuga nti abarundi tutumvikana ko twese babiguza kazoza k'abana kazoza kugwaruka babiguza umuti wo kuza kuvura ibikomere abarundi bamaranye imyaka irenga mirongo itanu ibikomere bi- bifatiye kure n'abandi babitegere byanyeretse ko ubushingantahe budataha mu ngo nyinshi kuko bari gutandukanya bakaraba ibyofasha abarundi abanyagihugu bakaraba n'ibibazo by'abo banyepolitike bariko baranyinyana bakabitandukanya urumva kimuhana kaza imvura ihise ntawutera iteka utekeye mu vyatsi ahanini ico gikorwa co gusubiza hamwe n'iciwacu twaragerageje mu buryo buke cane gukora ibikorwa byinshi cyane twarashoboye gutohoza twarashoboye kumenya abantu bahitanywe n'amahano barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu kandi tukabamenya atari bimwe byo ku mu ibarabara by'amazina tukaja ku mutumba uwo muntu tugatohoza tukamenya se tukamenya nyina umutumba yavukiyeko aho yabaye icamuhitanye ubwoko yarimwo twarashoboye kurimbura turamenya ahantu hatari hake hari ibinogo rusangi bishika ibihumbi bine nta hantu na hamwe tutaciye twarashoboye kumenya abantu benshi cyane barenga ibihumbi mirongo ine bitanze kugira ngo baharanire amahoro bakingire ubuzima ku butumwa bari baduhaye novuga nti bwo gutohoza novuga nti ko dusa n'ababukoze bwose egome musenyeri jean louis nahimana murakoze kuri akanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane turamushimiye musenyeri jean louis nahimana na mugenzi wacu eroge wirikaneza mu kiganiro bagiranye ku bijyanye n'ibikorwa bya komisiyo y'ukuri no kunywanisha abarundi severi inshuti mwatwumvise namwe ndabashimiye uyu munsi kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mukomeze kugira ibihe byiza